Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fulbaana 26 bara 2017 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Somaalilaand seer-malee nama Oromoo kuma sadii biyya baafti jedhaniitiin himatan filannoo pirezidaantummaa keenyaatiin duratti itti gaafatamtooti boordii filannoo hujii irraa bu'uu malanii jedhanii Angoolaatti pirezidaantii haaraatti kakatee hojii jalqabe babal'atoo lansoor haala keeti.
Somaalilaand Oromoota kuma sadii caalaa biyya ishee keessaa ari'uu mootummaan Itoophiyaa akka beeku ibsee jira. Isa kanarratti booda oduu keessatti gabaasa qabna ayyaanni irreechaa nagaan akka kabajamu mootummaaf abbootiin gadaa marii geggeessaa jiran kun immoo gabaasaa keenya bal'aa kan oduu boodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf sora.
mootummaan itiyoophiyaa mootummaan somaalilaand biyya isaa keessa oromoota kuma sadii caalaa biyya baasuu isaa quba qabaachuu isaatiif san irratti ammoo namni hedduulleen yaada isaa kennuu jiraachuu isaa quba qabna oduu gargar garaallee irra dhaga'u jira gabaas gargaraa argannetti jira jaalanne.
Somaaliyaa gama kaabaa keessatti hanga tokko kan of bulchitu Somaalilaand Oromoota ari'uu ishee kan ilaaleen gaaffii gaazexeessaa tokko biraa dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Nagarii Leencoo akka jedhan.
Regarding the Somaliland cases, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaalilaand keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamuu odeeffannoo qabna. Oromoonni kuma sadii caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee agi tokko immoo Oromiyaa gama ba'aa keessa jiru.
Uummanni keenya kuma kurna hedduun jireenya ofiirraa buqqaanii yeroo jiran kanatti tarkaanfii kana Oromoota irratti fudhatu jennee hin yaanne kana gochuunis seeraan alaa jedhu Dr. Nagariin walitti bu'iinsa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen namoonni gamlameen irraa du'uu akkasumas kuma kurna hedduun jireenya isaanii irraa godaanuu yookaan buqqa'uu ibsanii. lakkoofsi inni dhugaan qoratamaa akka jiru gara fuulduraattis akka beeksifamuuf jiru dubbatan.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Kanneen biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti gaaga'aman lammiiwwan keenyaaf eegumsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhaniiru. Muddama jirurraa kan ka'e rakkoon akka jiru hedduun akka godaansifamanis ni beennaa jedhan. Buluumberg akka gabaasetti ministiriin dantaa alaa Somaalilaand Sa'aad Alii Shiree deebii iimeeliin erganiin Oromoota godaansifaman jedhame kan ilaaleen. hojjatoonni waajjira isaanii gabaasa akka dhiyeessan gaafachuu isaanii fi ituu gabaasichan argin yaada kan kennuu hin feene ta'uu beeksaniiru. Daangaa Oromiyaaf Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kanneen nagaa jeequuf yaalan irratti waraanni federaalaa tarkaanfii fudhachuusaa ibsaniiru Dr. Nagariin ajjeechaa gaggeeffame jedhames qoratamaa jiraa jedhu. aangawoonni oromiyaa liyyuu poolisii balaaleffatu aangawoonni bulchiisa somaalee immoo adda bilisummaa oromoota harka keessaa qabaa jechuun himatuu jedhan dooktar nagarii leencoo.
keenyaan filannoo pirezidaantummaa biyyisii irra deebi'aniif qophii jirti paartiin mormitu ammoo suniin duratti itti gaafatamtoota koomishineeraatii fi boordiin filannoo keessa hojjetan hojii irraa bu'uu malanii jechuun dubbatanii taa'uu baannaan ammoo bu'aa filannoo tana akka hin fudhan dubbatanii tana jedhanii hiriiraan mormitti ba'an. Angoolatti hardha pirezidaantii haaraa kakachiiftee hujii jalqabde pirezidaantiin haaraa kun Joao Laurentiiti biyyi tana ganna soddomii saddeetii cufu bulchaa kabaa'e Dos Santos bulchiinsisaa jaarsi ganna torbaatamaa jechuu hujii irraa bu'ee jennaan namni kun amma hujiitti dabre. Waraanni Naayijeeriyaatti gaafatamtoota milishoota Boko Haram keessaa tokko boojii isaa mirkaneeffatee namni guyyaa dheengaddaa mootummaan biyyi suniitti harki kennate Idris Ibrahim Bobaa'ooti namni kun durumaanuyyuu itti gaafatamtoota kan keessaa yookaan ammoo Boko Haram keessaa tokko ta'uu isaa dubbatanii jari kun jedha mootummaa shariyaa dhaabeetiin biyyi bulchuu fedha. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Poortorikoon iddoo laan bulchiinsa Ameerikaa jal jirtu hobomboleettiin Maariyaa jedhan itti baafattee biyyi irra balleessittaan Ameerikaa qarqaarsi gaafachuu jirtu hobomboleettiin torbaan lamaan duratti biyyi sun dhoofte nama hedduu keessa baqachiifte pirezidaantiin Ameerikaa torbaan dhufkees biyyi sun dhagee qarqaarsi kennuuf qophaa'utti jira. Bulchiinsi mootummaa Kooriyaa kaabaa pirezidaantii Ameerikaa waraana nurratti labsee jedhanii himatanillee ministeerri ittis waraana Ameerikaa Jeems Maatis dubbiin tun karuma nagaatiin fala argachuu maltee jechuun dubbata. Maatis hariyyummaa Ameerikaatiif Indii jabeessuuf magaala Indii Niiwu Deelii dhaqee Ameerikaan doorsis waraana Kooriyaa kaabaa ollaa isii irraa dhowwuu qofaa miti hariyyummaa biyyisuunillee jabeessuuf achi jirti jechuun dubbate. addunyaa keessaa gaarii dheerinnaan tokkeessoo jedhanii quba-qabdan kaane heberst ta'uu isaa inuu beekna gaarii kunniin hagam dheerata lafti bar kum lamaaf kudhanii shani ganna lamaan dura chochoote dheerin gaar kana diqqeessuu fi irra cacaccabsuu fi dhibaachuu isii qorachuuf jiran biyyi neepaal ka gaarii kun daarii isii keessa jiru dheerin gaar kana qorachuuf piroojeektii karoor ganna lama baafatteetti jirti neepaal gaarreen dhedheeroo akkana kana kuma ka kiiloomeetirii kuma saddeetii caalaa dhedheeratan kiiloomeetirii miti meetirii kuma saddeetii caalaa dhedheeratan kudhanii afur qabdi nam gaarreen kan daawwachuu dhufuuf maqum kanaaf jetteetiin gannatti doolara miliyoona hedduu argatti gaar kana barkum tokkoo fi dhibbi saddeetiif wayii keessa qoratanii dheerinni isaa kiiloomeetira meetira kuma saddeetiif dhibba afuriif caala oduu namaaf qabtanum.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. ayyaanni irreechaa dirbata dhufu geggeeffamu akka aadaa durii irraa kaasee baratametti karaa nagaan akka ayyaaneffatamu gochuuf jecha gamtaan abbootii gadaaf mootummaan naannoo oromiyaa marii geggeessuu isaanii ibsanii jiran paartiin mormituu koongireesii federaalawaa oromoo kana laalchisuudhaan har'a ejjennoo isaa ibseera gara namoottan isin deebisa.
ayyaana irreechaa dilbata fuuldura keenyaa harar sadiitti ayyaaneffamuuf jiru kana laalchisee qaamota marii geggeessuu isaanii beeksisanii fi ibsa kennaa jiran keessaa tokko mootummaa naannoo oromiyaati kaleessa finfinneetti bilbilee itti gaafatamtuu biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa aadde loomii badho'aa sobsiiseen ture akkanatti naaf ibsan.
ayyaana irreechaa bara kuma lamaaf kudhanii dilbata dhufu gaafa digdamii tokko akka lakkoofsa habashaatti kabajamu laalchisee marii adda addaa taasisaa turree jirra baatiiwwan arfan shanan darban keessatti halkanii guyyaa waan baay'eedha abbootii gadaa jaarsolii biyyaa wajjin kutaa hawaasaa adda addaa wajjin ilaalaa mari'achaa hojjechaa kan turre bara darbe kana kuma lamaaf sagalitti akkuma hundi keenya yaadannu fulbaanaa digdamii lama ayyaana irreechaa kabajame irratti karaa yaadameen baay'ee karaa suukanneessaa ta'een lubbuun lammiilee keenyaa darbeetii ture rakkoon sun akka hin dabalamneef balaan kan biraa akka hin uumamneef maal gochuu qabna kan jedhu san irratti karoorfannee hojjechaa kan turre ta'uu isaan kaasuu barbaada haalum kanaan abbootii gadaa wajjin maree guguddaadha kan taasisaa turre. gaheen mootummaa maal ta'uu qabaa gaheen abbootii gadaa gaheen uummata oromoo bal'aa gaheen sabaaf sablammii fi jaalattoota oromoo oromiyaa keessa jiranis ta'e iddoo biraa jiranii maal ta'uu qaba kan jedhusan karoorfannee hojii bal'aadha kan hojjechaa turre.
maal murteessitan amma murtiin keessan maali adda loomii.
marii keenya irratti kan murteessine galmi keenya inni guddaa fi inni dhumaa kan ta'uu qabu uummanni oromoo sagantaa kanarratti yookaan. ayyaana guddaa fi eebbifamaa kanarratti argamu hundi nagaan bahee nagaan galuu qaba kanaaf gama abbootii gadaatiin ayyaanicha ayyaana uummataa ta'uu isaatiin wal qabate abbummaadhaan ayyaanicha kana milkaa'ina isaatiif karaa nagaatiin akka hirmaatanii bahanii galaniif maal gochuu qaban kan jedhu irratti mari'annee gama mootummaatiinis maaltu deeggaramuu qaba kan jedhu san erga laallee booda iddichi iddoo ayyaanni uummataa itti kabajamuudha malee dirree siyaasaa kamiyyuu waan ta'uu hin qabneef waan hin taaneefis gama mootummaatiinis dhimmoota aadaa uummataa saniin yookaan sagantaa saniin waliin simne achitti raawwachuu akka hin qabne murteeffanneetii jirra fakkeenyaaf alaabaa adda addaa qabatanii toora saniif turanii jechuun barreeffamoota adda addaa ergaawwan adda addaa barbaachisaa hin taane toora sanitti gochuun akka hin qaban gan biraatiin immoo nageenya naannoo sanii eegsisuudhaan wal qabatee sakatta'insi taasifamuu qabu. fageenya irratti qaama nageenyaatiin yoo taasifamiyyuu keessaahuu toora malkaa sana irratti naannoo namni dhaqeetti irreeffachuu irratti itti dhibaafachuu irratti namni meeshaa waraanaatiin uummata san eeguu akka hin qabne gama abbootii gadaatiin ijoolleen dargaggoon yookiin foollee warri jedhamanii akkaataa gurmaa'iinsa sirna gadaa keessa jiruutiin gurmaa'aa waan jiraniif qaama nageenyaa bulchiinsa magaalaa bishooftuu waliin godina shawaa bahaarraa akkasumas poolisii oromiyaa irraa qaama walitti bahee waliin ta'uudhaan guyyoota horiirraa kaasee marii barbaachisaa ta'e taasisuudhaan mallattoo addaaf jechuun uffata wal fakkaatu addaa ijoollee sanaaf qopheessuudhaan yoo xiqqaate ijoollee dhibba sadii haga dhibba afurii qophaa'aniitii jiru ijoolleen kun akka waan gargaaruu qaban gargaaran fageenya irratti immoo poolisiin naannoo fi bulchiinsa magaalaarraa jiru namni nagaan bahee akka galuuf eegumsi taasifamuufiin dirqama waan ta'eef akkaataa saniin akka laalamuu qabudha.
Fageenya gamii irratti waan murtaa'e jiraa amman fagaateeti humni hidhate poolisiin Oromiyaa fi humni naga eegumsaa kan magaalaa Bishooftuu kan eeguus sakatta'us.
Isa sana amma fakkeenyaaf guyyaa boriitti beellamannee jirra waltajjii sana ijoollee dargaggootaa waliinis qaama nageenyaa waliinis akkamitti ta'uu qaba kan jedhu san malkaarraa fagaatee gaafa jedhamu akkuma amma kaas kiloomeetiraan moo meetiraan moo akkamittidha kan jedhu sun guyyaa boriirraa kaasnee mari'annee kan murteessinu ta'a.
Muuxannoo bara dabreerraa yeroo laallu humnootumti hidhatanii humnoota adda addaati kan naannoo sanatti bobba'an humnoonni federaalaa jiru poolisoonni jiru humnoonni kun qindaa'anii haa ta'u qindaa'uu dhiisuu haa ta'u waan beekamu hin jiru ammoo ammam qindaa'eera.
Hayyee isa bara darbee irratti rakkoon guddaan ture tokkoon gaaffiiwwan adda addaa rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatanii ka'aa turanii wal qabate tasgabbiin akka naannootis akka biyyaattis ture xiqqoo gaaffii jala haala ittiin turetu ture dabalataan kan isa bara darbee kan adda isa taasisu sirni gadaa yuuneeskoo irratti galmaa jedhamee yaadanii waan tureef moobilaayizeeshiniin uummataa bal'inaan gaggeeffamaatii ture godinaalee oromiyaa hundarraa magaalota oromiyaa hundarraa namni moobilaayizd ta'ee gara magaalaa bishooftuu san akka dhufu taasifamaatii ture fiigichi irreechaa gireetiran jedhamee qophaa'ee jira ture jala bultiisaa irratti kan keessas sadarkaa eegumsi godhamuu qabuun sadarkaa qulqullinaan wantootni ilaalamuu qaban xiyyeeffannaan itti kennamee ilaalamuu dhabuusaatiin wantootni wal makanii dhufan jiraniyyuu dhimma galmee sirna gadaatiin wal qabatee dhaabbilee addunyaarraa biyya keessaas ministiroonni qaamni adda addaa ministeera aadaa fi turizimiirraas hambaaleerraas qaamni adda addaa hirmaata jedhamee waa'ee yaadamee tureef eegumsi isaa xiqqoo baay'ee cimaa ture sadarkaa naannootti qofa osoo hin taane humnootni sadarkaa biyyaatti nageenya eegsisuudhaaf seera mootummaatiin diffaayind ta'anii ta'an hundi akka hirmaatanidha kan taasifamee ture qindoomina irratti saalli ture xiqqoo qaawwa akka qabudha kan ergasii ilaalamaa ture. sunsun rakkoo uumame saniif qaawwa guddaa uumee jira sabara kanaa garuu gaafa laallu tokkoon oradii sirni gadaas galmaahee jira waan ta'eef hambaaleen biraa galmeessisuudhaaf deemnu wanti kana booda laallee adda baasnee itti deemnu akka jirutti ta'e bara kanaaf wanti qabanne waan hin jirreef namoota akka bara darbee san mobilaayiz godhanii godinaalee oromiyaarraa magaalotarraa gara magaalaa bishooftutti fiduun hin hojjetamne hafeetii jira. namni fedhii isaatiin dhufee akka waaqeffachuu danda'u kan fedhii hin qabnes taanaan immoo qe'ee isaatitti irreeffachuu akka danda'u malkaa qe'ee isaatti jirutti kanaan walii galamee wanta akkasii kan itti deemamaan jiru ta'uunsaa hamma ta'e rakkoon akka bara darbee akkan uumamneef wanni ta'aadha kan biraa sana qofa miti erga dhufaniis booda toora sanitti dhiphinni daandii ture boolli duuduu qabu yeroodhaan duuduu dhabuu isaatiin wal qabatees rakkoon wanni ta'e sun rakkinichi daran akka hammaatu taasiseetii jira bara kana garuu akkuma miidiyaadhaan yeroo adda addaa dabarsaa turre hundi keessanis argaa jirtu jennee tamannaa toora sanitti waan ture karaa baay'ee amansiisaa ta'een boolli sun karaa baay'ee qorannaadhaan deeggarameen haalli ittiin hojjetametu jira yoo xiqqaate hektaara afurii haga shanii kan ta'u lafti toora sanitti kan dhiphatee ture akka bal'atu haalli ittiin hojjetametu jira hojiiwwan toora sana sirreessuu kan hojjetaman akka jirutti ta'e. nageenyaanis wal qabatee maaltu hojjetamuu qaba akkamitti deemuu qabna kan jedhu qooda fudhattoota wajjin abbootii gadaa wajjin hundaa'uun uummata magaalaa saniitis uummata naannoo sana jiru waliinis mari'atamaa waan dhufeef ammas qindoominaan qaamolee nageenyaa wajjin hojjechaa waan jirruuf rakkoon akkasii sun hin dabalamu amantaa jedhudha kan qabu.
Gaaffii kiyya xumurataan jira addaloomi xumura irratti lammiiwwan ayyaana kanarratti hirmaachuudhaaf deemaniif dhaamsi gama keessanii dhaamtan jira.
dhaamsi nan qabu uummata oromoo maraaf kutaa hawaasaa adda addaatiif ayyaanni kun kan isaati aadaan ofii qaama ofiiti qaama ofii kan eeggatu abbaadha sadarkaa beekame kanaan olitti kan beeksisuu qabnu gahee mootummaa qofa miti gahee abbootii gadaa qofa miti gahee kutaa hawaasaa adda addaati ayyaana bara kanaa immoo wantootni adda taasisan wantoota gurguddoo sadii fudhannee ilaaluu dandeenya tokkoon sirni gadaa bara darbii galmaa'eetii jira dhimma sirna dimookiraasii fakkeenya guddaa ta'edha waggoota kumaatamaan dura uummanni oromoo falaasama siyaasa isaa diinagdee isaa jireenya hawaasummaa isaa ittiin gaggeessaa turedha qabeenya gurraacha afrikaa hundi ittiin boonuu qabudha uummata addunyaatiif fakkeenya ta'edha jennee galmaa'e kana gaaffii jala wantoota galchuu irraa of eeguu qabna dhugumattuu galmaa'uun isaa sirriidha dhugumattuu qabeenya addunyaa ta'uun isaa sirriidha karaa jechisiisuu danda'uun uummanni oromoo tokko ta'ee dhaabbachuu qabaa waan jabsan kaasuun barbaada lammaffaa irratti hundi keenya akkuma yaadan lammiileen keenya bara darbee lubbuu isaanii dhabanii jiran onneen uummata oromoo baay'eensaa hunda keenya kan akka sabaatti yaadu kamiyyuu keessi namaa hundi madaadha jechuudha namootni yookaan gareen wanta akkasii sun akka dabalamu barbaadan magaalaaf baadiyyaadhaan biyya keessas biyya alaatiin ta'uu danda'a jiraachuu ni mala jenneetu yaanna parsanaaliyaanis fiilingii akkasiin qabu kanaaf namoota amma sirreechi ga'e uummata oromoo keessaa dargaggoo meeqatu du'uuf deema dubartoota meeqatu du'uuf deema jaarsa meeqatu du'uuf deema kan jedhu san abjuu akka ta'uuf seenaa sana karaa jijjiiruu danda'uun tokko taanee isaan sana yaadachaa rakkoon sun akka hin dabalamneef yeroo itti kabajuu qabnu waan ta'eef kana qabachuun dirqama ta'a waan jedhuun qabu inni sadaffaan yeroo ammaatti rakkoon adda addaa dhimma daangaatiin wal qabatee yookaan fedhii kiraasabdummaa fi maxxantummaatiin wal qabatee aggaamiin uummata oromoo diiguudhaaf kuffisuudhaaf akka tokko ta'een sochoone taasisuudhaaf wanti taasifamaa jiru waan guddaadha kanaaf uummanni oromoo hundi kana baree saba isaa daangaa irratti rakkatee rakkoo kana keessaa bahuuf wixxiffachaa jiru mootummaa kana rakkoo kana hiikuudhaaf rakkoon kun akka hin babal'anne halkanii guyyaa hojjechaa jiru waliin ta'ee quuqama saba isaatiif qabu san tokkummaa isaa san karaa daran mul'isuu danda'u miiliyoona ta'e garuu akka nama tokkootti socho'uunsaa miiliyoona ta'e akka nama tokkootti osoo rakkoon tokko hin uumamin akka kuma lamaaf sagalii osoo hin taane akka barreettan sanaan duraatitti ayyaana jaalalaa ayyaana galataa ayyaana tokkummaa ayyaanni uummatni oromoo ittiin daran addunyaa irratti beekamu taasisee ittiin bahee galu akka ta'uun hawwiin qabu ibsuu barbaadaa galatooma.
Tole adda loomii badhoo itti gaafatamtuu biiroo aadaaf turizimii oromiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ulfaadhaan sinis galatooma ayyaana gaarii nuufaa ta'u.
Dhaggeeffatoota keenyaa kan ayyaanicha geggeessu gamtaa abboota gadaarraa immoo abbaa gadaa maccaa abbaa gadaa taakkalaa dhiinsaa har'a telefoonaan dubbiseen jira. Waa'ee ayyaanicha irreechaa mariiwwan geggeessaman akkanatti naaf ibsan.
Ayyaana irreessaa jechuun ayyaana uummata Oromooti. Irreessachuun uummata Oromootu bahee irreeffata. Irreessachuun nageenyadha. Irreessachuun misooma guddinadha. Irreessi kanaan dura gaggeeffamaa ture qaama tokko tokkoon qaamni mootummaa keessa galuudhaan rakkoo guddaatu uumamaa ture. Amma bara kana irreessi uummanni Oromoo of danda'ee foollee isaatiin akka nageenyaan gaggeeffatu akka nageenyaan irreessa isaa irreeffatu atta'u qaamni biroo keessan gallee abbootii gadaatiin akka gaggeeffamudha marii yeroo ammaa mari'atamee jiru. Abbootiin gadaas marii yeroo tokko mootummaa naannoo wajjin mari'atamee miti bakka bakkattis abbootiin gadaa wal ga'anii waa'ee irreessa kanaa murtii garaagaraa darbee jira. Murtiin darbee jiru irreessi akkuma dhuftuu isaa ganamaatti uummanni Oromoo irreessa kana beekee bahee nageenyaan irreeffatee akka galudha. Yeroo har'a ammoo rakkoon sababa daangaa jedhameen kallattiin beekamneen uummanni Oromoo godaansarra waan jiruuf akka mootummaatti illee kan mari'atame irreessuma kana gubbaatti illee deeggarsa uummata Oromoo baay'inaan gara Oromiyaatti dirqisiifamee godaanaa jiru kanaallee deeggarsa akka godhamu irreessi nageenyaan akka xumuramudha marii yeroo ammaa mari'atamaa jiru.
Akkasiin amma jettan kanatti humni nageegumsaa humni poolisii naannoo sanatti hin argamu jechuudha.
Irreessa humna hidhateen hin geggeeffamu. Irreessi dhuftuudhumatti irreessi matuma isaattu nageenyadha. Waaqa galatoodha. Akka amantiitti yoo deemne amantiin biyya lafaa irratti geggeeffamu dirqisiifamee meeshaan eegamee miti kan geggeeffamu. Galatoo waaqaa gurraacha gannaa baane gara booqaa birraatti dhufneen jedhanii malkaatti deeman kun matuma isaattu hidhaan qabatan malkaan itti adeeman safuudha. Ilma Oromoos safuusaa kanaan beekee akka malkaatti adeemu. Inni ilaaluu dhufus illee. nageenyaan nagaa akka deebi'u matuma isaattuu irreessi safuudha kallacha caaccuu hayyoo Oromootu malkaatti adeemaa jira. Malkaan sunuus safuudha. Innuu eegichaamatu makaattuu akka dhuftu isaatti. Kanaaf kallattii inni gadhiise kun gara kallattiitti deebi'ee foollee qaba. Gadaandi foollee dargaggoo of keessaa hiriirsee akka warra kallachaa fi caachuu qabatee jirutti namni bu'ee namni hiriirra irratti wal irra himne akka eeguudha malee meeshaan dirqisiifamanii eeganii irreessa irreeffachuu jechaan waan biraa waan ta'eef meeshaan eegame miti kan geggeeffamu. Nageenyaan uummanni Oromoo akka bahee irreeffatudha. Kanaan murtiin amma kan darbee jiru.
Abbaa Gadaa Taakkalaa kaleessaa ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dooktar Nagarii Leencoo yeroo ibsa kennanitti irreechi kun karaa nagaa geggeeffamee akka xumuramuu fi eegumsa barbaachisu gochuudhaaf mootummaan qophaa'ee jiraadha ka jedhan. Eegumsi kun maal akka ta'e waan siniif ibsame jira. Eegumsa yeroo jedhamu gaa yeroo baay'ee. humna nageegumsaa humna poolisii waan akkasii waan dabalatudha humni kun eessa dhaabatee akka inni eegu waan siniif ibsame waan waliin dubbattan jira gama kanaan.
kun karoorfamee akka mootummaa naannoottis abbootii gadaatiinis humni ministeeraa kun marii geggeessee irreessa kana humna meeshaadhaan yookaan immoo humnaa eeguu danda'uun eegnaa wanni jedhee karoorsus hin jiru abbootiin gadaas immoo. kana fudhachuu hin danda'ani akka mootummaa naannoottis humni mootummaa fi harki mootummaa keessaa haa ba'u. Uummanni Oromoo akkuma durii isaatti aadaa isaatti irreessa isaa haa geggeeffatu jedha. Isaan egaa kallattii ittiin eeguu qophaa'an hin beeku malee irreessa sun saafuusaa hundee duriitti akka deebi'uudha malee kun mootummaa naannootiinis uummata Oromootiinis wanti mari'atamee jiru hin jiru.
Akkasuma immoo itti gaafatamtuu biiroo aadaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa adda loomii badhoo waliin gaaffiif deebii geggeessineenis dhugumatti bakka irreechaa sanatti humni hidhateen argamu bakka irreechaa sana humni hidhate dhaqeen dhaabatu garuu fageenyarraa rakkoon tokko yoo deemsa irreechaa sana keessatti uumamee fi nageenya uummataa eeguuf jecha. humni poolisii ka naannoo akkasumas immoo humni nageegumsaa kan magaalaa bishooftu abboota gadaa waliin mari'atee fageenya irratti dhaabatee haala isaanii to'ata waan jedhu kaleessa naakaasanii turan gaaffiif deebiin geggeesseen kanoo waan waliin dubbattan jira humni kun eessa dhaabataa akkamitti ta'a fageenya akkamii irratti ka jedhu.
yoo hin danda'ama ta'e ammayyuu mariin isaa irruma jirama wanti xumuramee jiru hin jiru hattuun tokko tokko achi keessa lixxe rakkoon tokko tokko lixxe poolisiin oromiyaa hin eegamu hin eegu wanni jedhu mariirra jira wanti xumurame hin jiru ganaa mariin isaa sittuma fufee jira guyyaa arfan tokkos fuuldura waan jiruuf amma ammaatti foollee irratti murtaa'ee foollee ramannee jirra malee eessa dhaabatee eegaa akkanatti eegaa wanni jedhame hin jiru kallattii yaadameedha dubbachuu dandeesse yaadde malee.
garuu humni federaalaa humni nageegumsaa mootummaa federaalaarraa bobba'ee eegumsa kanaaf qophaa'e kan sinitti himame hin jiru sinis kan eegdan hin jiru jechuudha akka manatti himaa jirtan kanatti.
Wanni eegnu hin jiru irreessa irreessa waan ta'eef wanni humna federaalaa barbaachisus hin jiru irreessi nageenyuma mataa isaatti humnuma eegichaa hin barbaachisu garuu rakkoon hattuu waa sagalee kashalabbeen tokko tokko. dogongoraa fi warra caaccu kallacha fuuldura buutee akkan jennedha to'atamee ilaalama malee humna meeshaatiin wanni eegamu waraanarra hin jiru immoo irreessarra jira irreessu mataa isaatti nageenya wanti naanna'anii eeganis hin jiru biyyi kan oromoo dachee kan oromoo dachee isaa malkaa isaatti ba'e irreeffata aadeffannaa isaa irratti yeroo duriis meeshaadhaan eegamee miti kan geggeeffataa ture kana qaamnumti biroo gara meeshaadhaan eegichaatti hin jijjiiraa shakkii wayin ilma oromoo irraa qaba jedhu yoo jiraate. booressuu o barbaade malee irreessa matuma isaattuu waan booressuu waan balleessuu uummata oromoos immoo dogongora maalii keessaa akkan galle irreessa irreessa jenne hubachiifneerraa garuu qaamni meeshaa nan eegadu yoo jiraate kaayyoo mataa isaa biraa qaba malee irreessi meeshaa waraanaatiin eegamuu hin danda'u waan jedhudha nuyi qabanne kan jiru.
Abbaa Gadaa Maccaa, Abbaa Gadaa Taakkalaa Dhinsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaan sin galatoomsadha anis.
Gama kaaniin immoo dhaabni mormitootaa Koongiresiin Federaalaa Oromoo ayyaana irreechaa kana ilaalchisuudhaan ejjennoo qabu ibsee jira. Ittaanaa durataa paartichaa obbo Mulaatu Gammachuu jaallanneen haasofsiistee jirti akkana jedhan.
Irreechi kun Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Kana irratti barreen gaddaa namni baay'ee lubbuun isaas darbeera. Isa dhufu kana irratti nagaan bu'ee tasgabbaa'ee siyaasa adda addaadhaa iddoon itti ejjennoo isaa dhiyeeffatu osoo hin ta'in sabi dhaqee iddoo sana irratti aadaadhaaf amantaa waan qabu achi gubbaatti waliigalteedhaan hafuura tokkummaan akka inni kabajatu dabarsuu barbaanne.
Yeroo sana balaa irreecha irratti dhaqqabeen namoonni du'an lakkoofsi isaanii meeqa jedha jaarmayaan keessan.
Akka infoormeeshinii adda addaa arganne irratti dhibba ja'a ol. Qinaasinsaa irra deemamee funaanamuu hin dandeenye mootummaatutu yommuu sana daataa isaa hundumaa akka namni hin funaanne godhame karaa adda addaatti iddoo hundumaatti eegumsi waan godhamee fi kana caalaa darbuu hin dandeenye mootummaan garuu shantamii shaniidha hospitaala kan nuyi arganne kana bichaadhaa jedhame.
Mootummaan Itoophiyaa kaleessa karaa itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii Dooktar Nagarii Leencoo ibsa tuuta oduutiif kennanitti bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'ee kan mootummaa federaalaa iddoo sanatti waan barbaachisuu qopheessee jira jedhanii dubbatanii turan isin maal jettu?
Uummati Oromoodhaa eegumsa gara biraa waan barbaadu hin qabu. Tasgabbaa'ee naamusa qabaa ofuma isaatiin of tasgabbeessee ofuma isaatiin iddoo amantaa fi iddoo aadaa isaa itti mul'isu wanta ta'eef kun kabaja waggaa baay'ee adeemsaa wanta tureef waan mootummaan buqqee bu'ee nagaa eessisuuf waa waani qabu hin qabu. Kanammoo kan gochuu danda'u warri ayyaana kana adeemsan warra abbaa gadaadhaa itti qophaa'anii waan jiraniif gargaarsa nama tokkooyyuu humna nama tokkooyyuu kan barbaadu miti. Sabi Oromoo yeroo ammaa gadda guddaa keessa jira. Tokko barreen gaddaa lubbuu baay'ee iddoo sanatti dhabeera. Lammaffaa immoo itti dabalamee sabi Oromoodhaa karaa Sumaalee lolatti ka'een nama kuma shantamii shan ta'u har'a iddoo dhabee mana isaa keessaa jiraatu keessaa ari'amee iddoo inni jiru irratti gadda lammaffaatu nutti dhaga'ama. Kanaatii fi Oromoon gadda guutuudhaan dhaqee ayyaaneffataa jechuudha.
Fakkeenyaaf itti gaafatamtuu waajjira aadaaf turizimii Oromiyaa akka ibsanitti tarii rakkinnumti yoo dhalate jedhee poolisiin fageenyarraa jiraachuu hin danda'a jedhu isin maal jettu?
Rakkinni yoo dhalate waamamee karaa mootummaadhaa hojii isaanii hojjechuu hin danda'u. Garuu kanaaf jedhamee orgaanaayizidii kan ta'ee taa'u sodaan jiru hin jiru saba Oromoodhaa tasgabbaa'ee waan jiruu fi rakkina gara biraa waan uumuu danda'u waan hin jiraanneef kanaan duras kan rakkinni uumames namooti gara biraan iddoo sanatti hojii siyaasaa hojjechuu waan isaan yaalaniifiti hojii siyaasaas iddoo kanatti hojjetama miti nuyi aadaadha. Akkuma namni addanaa qabee dhaqee qullubbii irratti Gabreeliin waaqeffatee nagaan deebi'ee tasgabbaa'ee akkuma galu akkuma kanaadha. Irreechis malee waan gara biraa of keessaa qaba miti. Tasgabbummaa immoo Oromootti himanni. Inni iyyuu nama gara biraatti hima. Kanaatiif eegumsa gara biraa namni bakkee dhaabbatee eegu gara biraa waan barbaachisu natti hin fakkaatu naan. Akka ofeekootti nuyi akka kaafaa'ootti iddoo kanatti jeequmsi hin uumamaa kan jedhu amantaa hin qabnu. Hamma ammaattis barreen gaddaa bichaadha kan jeequmsi uumamuu danda'ame malee Oromoon irreecha gubbaatti wal loluu irreecha gubbaatti waan gara biraa hojjetu hin qabu.
Waa'ee siidaa namoota iddoo sanatti dhumanii irratti barreeffama barreeffame kaasee falmiin jira amma mootummaan irraa kaafnaa jedhee waan beeksise qaba.
Hamma ammaatti mootummaan waan beeksise hin qabu. Siidaan suni warra iddoo sanatti dhuman waan bakka bu'u miti. Tokko siidaan suni lafa lubbuun namaa itti darberraati kiloomeetirii lamarraa fagaatee dhaabbate. Lammaffaan siidaan yommuu dhaabbatu suuraa maqaan isaanii irra jiraachuun isa gubbaa jira. Kana malee siidaa sana gubbaatti immoo kan amma barreeffamee jiru lubbuun namoota iddoo sanaatti balaa tasaa darbee jedha. Oromoon kana irratti lapheensaa waraanaminis hin madaa'inis hin jiru madaa guddaa fide hundumaa caalaa akka tasaa jechuun baay'ee baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuudha haa ta'u jedhamee itti yaadamee kan hojjetamedha malee akka tasaa miti kan balaan kun kan ga'uu danda'e inni baranaa gadda guddaadhaan irreecha kana kabaja illee yaadna.
Obbo Mulaatuu gammachuu deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis baay'ee galatoomi.
dhaggeeffatoota keenya ayyaana irreechaa irratti kanneen argamtan suuraaf viidiyoo ayyaana sana battalayyuu nu ergitan marsariitii keenya irratti kan maxxansitu ta'uu beeksifna suuraaf viidiyoo feesbuukii keenya afaan oromoo at voa news com irratti nu ergaa hirmaannaa keessaniif hedduu galateeffanna qophii boriitiin hanga walitti deebinutti nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.